mwumve ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki zibiri z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio ya washington dc muri kumwe na oriane tangishaka tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku mugoroba mutwumvira kuri metero 19 na metero 22 mu gitondo naho mutwumvira kuri metero 25 canke 31 canke 41 mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm 88 n'ibice bitatu muradukurikira kandi no kuri facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu ndabaha ikaze mu biganiro vyo kuri ino saha kubera amakuru mwatanze polisi ikabasha kubirukankaho igafata batatu ariko mu kubafata kuba bitwaje intwaro gakondo bakaba barwanije inzego z'umutekano kubafata bigoranamo kugeza ubwo babiri basize ubuzima uyu ni acp claude kaje guhakwa ayoboye igipolisi mu ntara yo mu bumanuko bw'u rwanda avuga ku bantu babiri bishwe n'igipolisi avuga ko abapfuye bashatse kurwanya igipolisi niba umuntu yafashwe agashyirwaho amapingu kandi bakirirwa bamubungana nabo bamujyanye kumucumbikira ngo bamushyikirize izindi nzego yiturwa kuraswa uyu nawe ni umwe mu banyagihugu babibonye bo bemeza ko abarashwe bari bambaye amapingu iyo nkuru hamwe n'iyerekeye sentare nshasha yashyizweho mu rwanda kugira igabanye imanza zahora zija muri sentare ntahinyuzwa ukubura kw'imiti mu karere k'ubuvuzi ka gitega n'igaruka rya jean pierre bemba mu gihugu cya congo n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye mugume ku maradiyo yanyu reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise uraho uriyane muri zimbabwe abantu babiri barishwe barashwe ku murwa mukuru wa zimbabwe ku munsi wa gatatu ejo igihe abajejwe umutekano bashamirana n'abanyagihugu bariko basaba ivyavuye mu matora ko vyotangazwa n'ingoga igipolisi cisiguye kivuga ko cabikoze mu ntumbero yo kugarukana umutekano ku murwa mukuru harare abanyezimbabwe barindiranye igishika ivyavuye muri ayo matora y'umukuru w'igihugu yo ku munsi wa mbere amatora ya mbere abaye inyuma y'imyaka mirongo itatu n'umunani atarimwo robert mugabe umushikiranganji umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn asaba komisiyo y'amatora kwihutisha ibikorwa byayo kandi agasaba abanyagihugu kuguma batekanye kugira birinde ico cyose gishobora guhungabanya amahoro n'umutekano muri ico gihugu abatavuga rumwe n'ubutegetsi baracaraho bari bahagaze mu kuvuga ko umukuru wabo Nelson Chamisa ariwe yatsinze ayo matora agatsinda perezida Emerson Mnangagwa abantu bane baramaze kugaragara ko bafise ibimenyetso by'umugere wa Ebola mu buraruko bushira ubuseruko bwa Republika iharanira demokrasi ya Kongo nk'uko byatangajwe n'abategetsi b'ico gihugu ejo ku munsi wa gatatu buramatari w'intara ya Kivu ya ruguru Julien Paluku yabitangaje mu gihe hari hayize indwi imwe leta ya Kongo ifadikanije n'abategetsi ba OMS batangaje ko ico kiza casezerewe Burundi muri ico gihugu inyuma yo guhitana abantu mirongo itatu na batatu abahinga mu by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bitezwe muri ako karere kuri uyu wa kane kuraba ko byifashe nk'uko bishyikirizwa n'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri icyo gihugu ibitigiri by'ibimaze kononekara kononwa n'imiriro y'inkazi muri leta ya california aha muri leta zunze ubumwe za amerika gushyika ku munsi wa gatatu ejo byari bimaze gushyika ku mazu arenga igihumbi yasambutse ayandi amajana abiri arononekara mu kiringo cy'ukwezi kumwe abategetsi ba leta ya california bavuga ko bamaze gukoresha imiliyoni ijana na mirongo itatu z'amadolari y'abanyamerika mu bikorwa byo kurwanya uwo muriro icya kane cy'amafaranga iyo leta ngo ikoresha umwaka wose uruzuba rwinshi hamwe n'ubuga ubugararwa burangwa muri iyo ntara nivyo muri iyo leta nivyo bituma bigorana kurwanya iyo miriro ariko abarwanya imiriro baramaze gushika ku bice mirongo itatu na bitanu kwijana mu kuyirwanya iyo miriro imaze guhitana ubuzima bw'abantu batandatu nayo leta ya Turukiya imenyesha ko yiyamirije ishimitse ingingo yafashwe na leta z'umwe za Amerika yo gufatira ibihano babiri mu bategetsi ba leta yayo bitewe n'uko leta ya turukiya yanse kurekura umupasitori w'umunyamerika afungiwe muri turukiya yagirizwa gufasha abakora iterabwoba umushikiranganji wa turukiya w'ubutungane abdulhamid gule hamwe n'uw'intwaro yo hagati mu gihugu suleiman soyulu bafatiwe amatungo bafitiwe aha muri leta z'ubumwe za amerika kuko ngo bagize uruhara mu ifatwa n'ifungwa rya pasitori andrew brunson amaze amezi arenga mirongo ibiri na kumwe mu munyororo muri icyo gihugu cya turukiya brunson atekanya kwitaba sentare mu kwezi kwa cumi itariki cumi na zibiri kugira yisigure kandi ku byaha yagirizwa byo gukorana n'umunyedini fetullah gulen ari muri amerika yagirizwa na leta ya turukiya kuba hejuru yo gushaka gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu uwo mupasitori w'imyaka mirongo itanu yarahakanye ibyo byagiriji akaba ashobora gufungwa imyaka mirongo itatu n'itanu mu gihe ibyo byomwagira naho igihugu cya irani gitekanya mu minsi ya vuba imyimenyerezo ya gisirikare mu kigobe cya perse mu ntumbero yo kwerekana ko gishoboye kuzibira umuhora wa hormuze irani giheruka kugabisha ko gishobora kuzibira uwo muhora wa hormuze ucamwo ibitoro byo mu buseruko bwo hagati biva mu kigobe cya perse bigana mu kiyaga cy'abarabu abategetsi b'igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika muri ako karere bavuga ko bariko bakorana n'amakungu kugira bacungere ko uruja n'uruza rw'ibidandazwa mpuzamakungu ruhungabanywa ku by'iryo gabisha rya irani icyuka kibi hagati ya irani na leta z'ubumwe za amerika cyatanguye kwiyongera kuvaho donald trump avavanuye n'amasezerano ya nikeleyeri
urakoze aloyizi kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ubu naho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu rwanda ku mugoroba wo ku munsi wa kabiri igipolisi cy'u rwanda cishe kirashe abantu babiri mu karere ka huye bazira ubusuma mu nama yagihutihuti igipolisi mu ntara yo mu bumanuko yaciye ikoresha yatangaje ko abarashwe ari abasuma bageramira ibikorwa by'iterambere kandi ko bashatse kurwanya inzego z'umutekano yamara ababibonye bo bemeza ko abarashwe bari bambaye amapingu ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Eric Bagiriye ubusa arabidushikiriza amakuru atangwa n'abaturage bo mu murenge wa Huye akarere ka Huye mu kagari ka Sovu aravuga ko abaturage babiri bishwe barashwe ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ahagana mu masaha kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba abarashwe n'igipolisi ngo barimo basenya amatiyo yagaburiraga amazi abaturage muri ako gace ababibonye baravuga ko abarashwe n'igipolisi cyabanje kubafata kibambika amapingu ahagana mu masaha munani kibamanura mu gishanga cy'umusozi wa Huye nyuma cyongera kubazamura umusozi ahagana mu masaha kumi n'ebyiri n'igice z'umugoroba bumva amasasa aravuga bari abahungu bagiye bakora icyuma ariko ntibari basanzwe babikora babikoze uyu munsi wonyine noneho bagiye abapolisi baraza ari benshi babashyiraho amapingu barabamanura mu giturage hasi bambaye amapingu barongera barabazamukana bigeze saa kumi n'ebyiri n'igice twumva amasasa arabuze mu kanya gato baravuga ngo ntituze ngo dutware abantu bacu umwe nta mwambaro yari yambaye wo hejuru yakubiswe cyane biteye ubwoba kuko inda yari imeze nk'aho bamukataguye uwa kabiri nawe yakubiswe cyane ku buryo iki yagiye ameze byahuye yasabaga imbabazi bikanga bikaba iby'ubusa mu nama y'igitaraganya polisi mu ntara y'amajyepfo yahise ikoresha abaturage yashimangiye ko abarashwe ari abajura kandi ko bashatse kurwanya inzego z'umutekano ACP Claude kaje guhakwa kuriye polisi mu ntara y'amajyepfo kubera amakuru mwatanze hanyuma polisi ikabasha kubirukankaho igafata batatu ariko mu kubafata ko bari bitwaje intwaro gakondo bakaba barwanije inzego z'umutekano barwanije polisi hanyuma kubafata bigoranamo kugeza ubwo babiri basize ubuzima icyakora babibonye bo bakavuga ko polisi ikimara gufata abo baturage ikababohesha amapingu yahise ikumira rubanda kongera kwegera aho yari yabashyize abo bakavuga ko bigoye kuba bari burwanya inzego z'umutekano kandi bari mu mapingu twe turabona rwose ari akarengane babaza n'abaturage bose umuntu yaba ari ku mapingu ashumitse ubwo se mwarwana gute ni amakosa yakozwe nkakure babamanukanye mu cyaro bafite amapingu iyo babajyana mu nzego zindi bakabaza impamvu bagiye kugicukura ahubwo ntibajye kurazirwa hariya ruguru bari babamanukanye kandi bari ku mapingu babuye bageze hepfo barongera barabazamukana hari ku manywa abantu bose bararebaga twari ku gasozi twese turiho tureba iyo babajyana bakabafunga none bakaza bacura urubanza niho umuntu yafashwa agashyirwaho amapingu kandi bakirirwa bamubungana nk'aho bamujyanye kumucumbikira ngo bamushyikirize izindi nzego yiturwa kuraswa no mu ruhame bamwe babwiye inzego z'umutekano n'iza gisiviri ko ibyabaye bihabanye n'iby'igipolisi cyasobanuraga uyu yababwiye ko yitwa joseph ntakirutimana bavuze yuko abayobozi nyine baza kubafata ngo bahise babatangira babarwanya ariko abantu barafashwe bambikwa n'amapingu twese twari duhari tubireba aho ikintu cyatubabaje ni uko bavuze ngo kibabona ngo bahise batangira ngo kubirukankana ngo barwana ko bamaze akanya kanini bana bafite mu maboko yabo baranabamanukana babageza hafi y'aba- y'abaturage bari bari batuye barongera barabazamukana muri ya shyamba hariya munsi yawe ririya mubona ariko uko byagenze siko babivuze nicyo kibazo nari mfite igipolisi gikomeza gushimangira ko kubera umurongo w'ubutegetsi mu kugeza ibikorwa remezo by'iterambere ku baturage inzego z'umutekano zitazigera zihanganira na rimwe uwashaka gusenya ibyo bikorwa remezo bimaze kugerwaho kandi dufite ya nshingano dufite rya hame ryo kurinda ibyo leta y'ubumwe yatugejejeho abo bantu rero ntabwo inzego z'umutekano tuzabihanganira murabyumva neza muranyumva neza turumvikana ntabwo tuzabyihanganira ko umuturage arazwa rwa ntambi n'umujura bwana andre kamana umuyobozi w'akarere ka huye wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu yibukije ko abaturage bagomba guhanahana amakuru n'inzego z'umutekano bicungira umutekano ababurira kandi ko abashaka kurwanya inzego z'umutekano bazirikana ko imbunda atari inkoni abantu batanze amakuru bayatangira ku gihe bavuga yuko hari itiyo bariho barandura hanyuma polisi igiye kwinterivena ba bandi bari bafite amashoka n'imipanga barayirwanya bajya ku- kuyitema icyo gihe rero nk'umuntu ushinzwe umutekano ntabwo uzemera gutemwa kandi ufite imbunda kuko imbunda ntabwo ari inkoni bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze harasiwe abo ngabo bo bagakomeza guhakana ko abo bayobora barwanyije polisi uyu twamurindiye umutekano polisi rero ikintu yabikoreye bashitse ngo babarwanyije kandi njye nemeza yuko ubuse baba babarwanyije abantu bari ku mapingu ko bari babafashe se babashyira ubundi buyobozi abo bagabo ni inyangamugayo bari abana beza mu bikorwa bya leta twari tubanyeho neza aba bishwe barashwe mu karere ka huye mu murenge wa huye baje bakurikira abandi babiri nabo barasiwe mu murenge wa maraba mu cyumweru gishize nabo bashinjwa ubujura ingingo yo kwica barasha abambaye amapingu mu rwanda irasa n'itakiri nshya mu matwi ya bamwe kuko no mu kwezi gushize kwa gatanu mu mujyi wa kigali humvikanye utwara abagenzi kuri moto bagenzi be bavuze ko yarashwe n'umupolisi yambaye amapingu naho igipolisi cyo kikavuga ko yarashwe arwana no kwambura imbunda umupolisi icyegeranyo cy'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch cyasohotse mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi cyavuze ko inzego z'umutekano hirya no hino mu gihugu zishe zirashe abasivile bagera kuri mirongo itatu na barindwi hagati ya bibiri na cumi na kabiri na bibiri na cumi na gatandatu ni icyegeranyo cyateje umwuka mubi hagati ya human rights watch n'ubutegetsi bw'u rwanda ubwo twateguraga iyi nkuru ababuze ababo mu murenge wa huye bari basigaranye ikibazo cyo kubona amafaranga yo gukura imirambo mu buruhukiro ngo bajye kuyishyingura ni intango ibihumbi cumi n'umunani na magana atanu ntabwo njye icyo- icyo numva ni bamwe umuntu wanjye mushyingure n'ubundi baramwishe nta mafaranga nabona cyangwa bamushyingure dabo eho bagira ubusa ijwi rya amerika ibutari mu majyepfo y'u rwanda urakoze eric kuri iyo nkuru tukiri mu rwanda abacamanza cumi na batatu bo mu iyunguririzo muri sentare nshasha yashyizweho kugira igabanye imanza zahora muri sentare ntahinyuzwa barahijwe na perezida paul kagame yabasabye gukorera mu bwigenge atawe batera igitsure kugira ngo abanyagihugu baronke ubutungane bwihuse iyi nkuru tuyishyikirizwaho na mugenzi wacu asumta kaboyi kuri uyu wa gatatu nibwo abacamanza b'urukiko rw'ubujurire barahijwe na perezida wa repubulika hanarahiye kandi umucamanza wo mu rukiko rw'ikirenga wo mu rukiko rw'ubujurire ndetse n'urukiko rukuru urukiko rw'ubujurire ruzajya rwakira imanza zaciwe n'urukiko rukuru n'ingereko zarwo urukiko rukuru rw'ubucuruzi ndetse n'urukiko rukuru rwa gisirikare ni urukiko rufatwa nk'igisubizo cya bimwe mu bibazo byakunze kugaragara mu butabera birimo kuba imanza zarabaye nyinshi mu rukiko rw'ikirenga abashaka ubutabera bakamara imyaka isaga itatu batarabona ubutabera uru rukiko ruzaba ruri hagati y'urukiko rukuru n'urukiko rw'ikirenga rukazajya ruburanisha imanza ku rwego rwa nyuma nk'uko urukiko rw'ikirenga rwabikoraga umuvugizi w'inkiko mu rwanda mutabazi arison yasobanuye uko uru rukiko ruzafasha kurangiza mu buryo bwihuse imanza yerekeranye no kwihutisha imanza uko mubizi mu rukiko rw'ikirenga eh, inteko y'abacamanza nibura yagomba kuba ifite abacamanza nibura batatu ariko agashya kaje mu rukiko rw'ubujurire ni uko eh, nk'uko mu zindi nkiko bya- byakorwaga hazajya hashobora kuburanisha umucamanza umwe akaburanisha imanza ari umucamanza umwe ibyo turizera ko bizafasha mu kwihutisha imanza uru rukiko ruje gufata inshingano zahoze mu rukiko rw'ikirenga n'ubwo urwo rukiko rero rutavuyeho umuvugizi w'inkiko mutabazi yasobanuye inshingano urukiko rw'ikirenga ruzagumana ntawe bivuze ko urukiko rw'ikirenga ruzisigara ntacyo rukora hari imanza nyinshi eh, z'akarengane eh, zihari zizajya ziburanishwa n'urukiko rw'ikirenga hari imanza zerekeye n'amatora hari imanza zerekeranye eh, wenda n'amakosa ashobora gukorwa n'abayobozi bakuru b'igihugu hari guca imanza zitanga umurongo hari guca imanza zerekeranye eh, no kugaragaza eh, ikibazo kiba gihari bigatanga umurongo hari imanza zerekeye na public interest izo zose zizajya zicibwa n'urukiko rw'ikirenga bivuze ko nk'uko mubibona nawe ruzaba rufite akazi perezida kagame warahije aba bacamanza yavuze ko mu myaka makumyabiri ishize mu gihugu hakozwe amavugururwa atandukanye agamije kubaka inzego z'ubutabera yavuze ko aya mavugururwa n'imikorere myiza y'ubutabera bw'u rwanda aribyo bituma rukomeza kugirirwa icyizere n'abenegihugu ndetse n'abanyamahanga perezida kagame yasabye abacamanza barahiye kuzakorera mu mucyo nuko ubwo butabera bwacu burazira ruswa eh, no kubogama eh, bukorera mu mucyo kandi abacamanza bagafata imyanzuro bifuza batavugiwemo kandi ibyo byose nibyo biha abaturarwanda eh, n'abashoramari mu gihugu cyacu icyizere cyo gukora imirimo yabo batishisha kuko bazi neza uburenganzira bwabo ko bwubahirizwa banazi neza ko nta wabarenganya kuko hari amategeko n'inzego z'ubutabera zibarengera uru rukiko rw'ubujurire rutegerejwe kuzaburanisha zimwe mu manza zari zitinze mu rukiko rw'ikirenga nk'urw'umuhanzi kizito mihigo umaze imyaka itatu asomewe to mu byabagamba na rusagara frank ndetse n'urubanza rwa joel mutabazi izi ni zimwe mu manza zakurikiranywe na benshi kugeza ubu zikaba zitari zakaburanishijwe mu bujurire asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali urakoze yasumta kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje muri congo bamwe mu baba mu gisagara cya goma barashimira ukugaruka mu gihugu kwa jean pierre bemba yigeze kuba icegera cya perezida aherutse kurekugwa muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha irahe ni mu gihe abandi bo babona ko yatesheje agaciro sentare mpuzamakungu bari basanzwe bizeye claude ganza munyamagana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru ku isaa tatu n'iminota makumyabiri n'itanu za mu gitondo ku isaha y'ikinshasa nibwo jean pierre bemba wigeze kuba visi perezida yageze mu murwa mukuru wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo nyuma y'imyaka cumi n'umwe adakoze ikirenge ku butaka bw'iki gihugu kuva ku wa kabiri w'icyumweru gishize akimara gutangaza ko azagera mu gihugu cye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa munani abanyekongo b'ingeri zinyuranye barimo abanyepolitike n'abandi bari bategerezanyije amatsiko niba koko azaza bamwe mu batuye mu mujyi wa goma ntibishimiye kugaruka kwe ndetse bavuga ko ari igisebo mbere na mbere ku bucamanza mpuzamahanga bwamugize umwere kubera ubutabera bwacu budafitiwe icyizere twe nk'abanyekongo twari twiringiye ubucamanza mpuzamahanga nabwo bwadutengushye mu by'ukuri turibaza igihe imiryango y'ababuriye ababo mu bwicanyi bw'ingabo za bemba bazabonera ubutabera uko ubu biyumva ni wa muco wo kudahanuhawe intebe noneho ubugizi bwa nabi bugiye gufata indi ntera kubera imitwe y'inyeshyamba ivuka umunsi ku wundi igakora ibyaha by'intambara ibyibasiye inyokomuntu n'ibya jenoside kumenya ko batazabiryozwa bizatuma noneho ubugome bwiyongera ku rundi ruhande ariko hari abishimiye kugaruka kwe ni umunyekongo nkatwe muhaye ikaze mu gihugu cye ubwo yagizwe umwere arisanga mu gihugu cye njye ubwanjye niyumviye jean pierre bemba avugana n'itangazamakuru bwa mbere nyuma yo kurekurwa yaravuze ati nsubiye mu gihugu cyanjye nta nzika no kwihorera ni imbwirwaruhame nk'iyo nelson mandela yavuze agifungurwa yaravuze ati tugomba kubaka igihugu kidaheza aho abirabura n'abera babana jean pierre bemba nawe yaravuze ati waba ukomoka mu burasirazuba cyangwa mu burengerazuba icy'ibanze ni igihugu cyacu rero bakwiye kwakiranwa yombi jean pierre bemba agarutse mu gihugu afite umugambi wo guhatanira kukiyobora akazahagararira ishyaka rye mlc twanabajije abaturage icyo bamutekerezaho mu gihe kandidatire yakwemerwa bati bose bazatorwa n'abandi batari njyewe nta jwi ryanjye ntawe kugeza ubu sinabihamya niba namutora bizaturuka ku mirongo migari n'imigambi afitiye abaturage ariko nk'umunyekongo namwifuriza amahirwe icyo nzi ni uko hazaba amatora ariko sinzi umukandida uzanyemeza nkamutora byaterwa na politike ye n'ibyo ateganya gukorera igihugu ariko ubu sindahitamo jean pierre bemba yageze i kinshasa ari kumwe n'umugore we n'abana babo babaga mu gihugu cy'ububirigi yakiriwe n'abavandimwe n'abarwanashyaka b'ishyaka rye mlc jean pierre bemba wavuze ko anejejwe no kugaruka mu gihugu cye polisi yamujyanye shisha itabona ku cyicaro cy'ishyaka rye mlc ntiyamwemerera kugenda ku muvuduko muto agaragiwe n'abaje kumwakira ingingo irebana n'aho senateri jean pierre bemba yaba ari nayo yavuzweho byinshi ishyaka rye mlc ryari ryasabye minisiteri y'umutekano gushyira uburinzi bw'abapolisi icumi mu rugo rwa se wa jean pierre bemba ruteganye n'icyicaro cy'ishyaka pprd rya joseph kabila muri metero ijana gusa ujya ku ngoro ye ariko iyi minisiteri ntiyahita igira icyo ibitangazaho ni mu gihe ingabo za oni ziri mu butumwa bw'amahoro muri congo monusco zo zavuze ko gucunga umutekano w'abasenateri bitari mu nshingano zazo ku wa gatanu w'iki cyumweru kandi byitezwe ko undi munyepolitiki ukomeye mu batavuga rumwe na kabila azasesekara mu gihugu uwo ni moyize katumbu uri muri afurika y'epfo indege ye ikazagwa ku kibuga cy'indege cya lubumbashi ku itariki eshatu z'ukwezi kwa munani mu gihe nta bindi byazitira ukugaruka kwe tariki umunani z'uku kwezi kwa munani niwo munsi wa nyuma kuri jean pierre bemba wo kuba yatanze kandidatire niba ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu ibintu byasabaga ko ahibera kuko atari no kuri lisite y'itora yatunganyijwe akiri mu buroko nakwibutsa ko ku itariki umunani z'ukwezi kwa gatandatu aribwo urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rw'irahe rwahanaguyeho jean pierre bemba ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyoko muntu byakorewe muri centre afurika bikozwe n'inyeshyamba yari ayoboye zari mu mutwe wa mlc hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri n'ibihumbi bibiri na gatatu yahise agirwa umwere ararekurwa icyemezo cyafashwe nyuma y'uko abacamanza b'uru rukiko basanze mu rw'iremezo hari amakosa akomeye yakozwe mu guca urubanza rwe claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku bwa radiyo ijwi ry'amerika tuve muri kongo tuje mu burundi bamwe mu banyagihugu bivuriza mu karere k'ubuvuzi ka gitega bavuga ko bitaborohera kubona imiti y'indwara zibakarira mu gihe zimwe muri zo leta yafashe ingingo yo kuzivura ku buntu abarongoye akarere k'ubuvuzi ka gitega bavuga ko ivyo abo banyagihugu bavuga atashingiro bifise kuko imiti ikwiye yo kuvura indwara zikaze muri kino gihe ikwiye kandi nyinshi zivurwa ku buntu ibindi mugenzi wacu fidel d'antoine nsabimana arabidushikiriza akarere k'ubuvuzi ka gitega kagizwe n'amakomine ya gitega na giheta amakomine asanzwe ari n'ay'abamwe abantu benshi ugereranije n'andi makomine agize intara ya gitega bamwe mu banyagihugu bivuriza muri ako karere bavuga ko imiti barinda kwigurira mu maduka adandaza imiti naho bavuga ko imwe muri iyo itangwa ku buntu
amajana atanu umugu udafise mituweli uvuga ndamusi ibihumbi bitatu ngo uratwara umuti oya oya ntibitworohera tujya ku mafarumasi we tujya ku ifarumasi yemwe naho uba ufise inda yemwe utanga amafaranga nta na rimwe bamvuye ku buntu bantora malariya jewe mu bisanzwe sinahora ino nahora mvugwa ku buntu nje vuba mugabo ibyino ndabibona jewe ino bamenya akamahera nkatanga amahera nta kindi ndayagurana ntayaguranye naho umwana araryama nyene canke umugore akaryama nta agushaka nzoyaronkera ndayaroze nkaweza nkamujana kwa muganga none ko ata miti wagusa bomba naho nabambezemwo amahera ijana batoma ntayobomba muganga onesiforo nzigira bajya arongoye akarere k'ubuvuzi ka gitega aremeza ko hari indwara zikarira abanyagihugu baba muri aka karere agatangura atubwira izibonekeza cane cane ngaha mu karere k'ubuvuzi ka gitega indwara zigwiriyeho n'indwara cane cane n'indwara ya malariya hariho n'indwara usanga zijanye no gufungura nabi zifata cane cane abana hakaba n'indwara kandi zijanye no gucibwamwo zijanye n'isuku hariho n'indwara zijanye n'indwara zo mu gikiriza zikunda kubafata usanga bafite inkorora na cane cane abana nizo ndwara hanini ngaha dukunze kubona ngaha mu mu karere k'ubuvuzi izo ndwara nka malariya n'indwara zo guhema nabi zikareba abana bafite imyaka iri munsi y'itanu abo nabo bakaba bavugwa ku buntu ndetse na malariya ikavugwa ku buntu haba ku bakuze canke abana muganga onesiforo nzigira bajya yemeza ko imiti ivura indwara zikareba abanyagihugu baba muri ako karere iriho kandi ikwiye akanemeza ko iyo miti itangwa ku buntu imiti yo kuvura izo ndwara cane cane malariya izo ndwara zo gucibwamwo izo ndwara eh, zijanye ni- ni- ni- no mu bihimba vy'u- vy'ihemero vyo guhema nk'inkorora Eh, imiti i- iriho ngaha mu karere k'ubuvuzi ka gitega kuko eh, dufatiye nko kuri za malariya imiti ya malariya iriho ibipimo byo gupima malariya biriho Eh, nk'izo ngwara nabwiye zigwiriyeho eh, zarizo za malariya yaba iyo miti yaba imishaki yaguhorisha yo kuvura indwara z'inkorora ibyo gucibwamo ni imiti itangwa ku buntu naho ku bijanye n'ingwara zifatira gufungura nabi uwo muyobozi w'akarere k'ubuvuzi amenyesha ko hari n'amashirahamwe bakorana mu kuzituza hariho n'amashirahamwe adufasha mu bijanye no gufungura nabi tukagisha bene igihugu ngene bategeza gutegura ifungurwa nshake nabafungurira abana nandi mwaronka akanya mushobora no gucayo mukaraba ngene twigisha mihana bakaregeranya ifungurwa hanyuma hariho abantu bigishijwe ngene bi- bi- ba- bategura izo mfungurwa hanyuma bene igihugu gaca bigira hamwe tubasanze ku mitumbi wabo ingene bategura imfungurwa zo gufungurira abana kugira tukinge izo ndwara zivuye ku gufungura nabi ku rwego rwose i- izo ndwara ziriko zi- zi- ziritabwaho I- ikibazo rero c- c'imiti c'ingene tu- tuzivura nta kibazo ngaha dusanzwe dufise muganga onesiforo nzigira bajya asaba abanyagihugu kwama bitura amavuriro ya leta hakuja kugura imiti mu maduka y'imiti batabanje gusuzumwa n'abaganga babyigiye igitega fidel antoine nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika urakoze fidel d'antoine kuri iyo nkuru ijwi ry'amerika rirabashikiriza ivyiyumviro vyinshi ku ngingo zitandukanye ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribashikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika
mu rwego rwo kurwanya agakoko vih gatera sida leta zunze ubumwe za amerika irateganya ingengo y'imari igera ku madolari miliyoni mirongo cyenda yo kubaka amashuri yisumbuye mu gihugu cya malawi n'andi y'inyongera yo kugeza ibikorwa remezo by'ubuvuzi bw'ibanze ku rubyiruko mu kwezi kwa karindwi ibihumbi bibiri na cumi n'umunani leta zunze ubumwe za amerika na malawi basinye amasezerano yo kwagura amashuri yisumbuye asanzwe no kubaka amashyashya hirya no hino mu gihugu muri aya masezerano guverinoma ya malawi yiyemeje gutanga amafaranga yo kwigisha guhugura no guhemba abarimu n'ayo kwita ku nyubakwa z'amashuri yiyemeje kandi gutera inkunga ibikorwa remezo by'ubuvuzi bw'ibanze ku rubyiruko hafi y'amashuri yisumbuye guverinoma ya malawi yiyemeje nanone kwinjiza mu masomo yigisha uburyo imyanya irebana n'imyororokere y'abantu ikora kandi ikoreshwa kugira ngo bizafashe urubyiruko kwirinda vih ikindi guverinoma ya malawi yemeye ni ukugenda igabanya buhoro buhoro amafaranga ababyeyi bishyurira abana babo mu mashuri yisumbuye minisitiri w'uburezi wa malawi bright musaka yaravuze ati biranejeje cyane gusinya aya masezerano dufite icyizere ko azatuma kwandura vih bigabanuka mu rubyiruko rwa malawi kandi ko azadufasha gukoma mu nkokora iki cyorezo mugenzi we w'ububanyi n'amahanga emmanuel fabiano nawe yunze murye ati bizatuma ubukungu bwa malawi butera imbere ku buryo burambye naho ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika muri malawi virginia palmer yaravuze ati aya masezerano azatuma abakobwa biyongera mu mashuri yisumbuye kandi nabyo bizabarinda kwandura vih ubushakashatsi bwerekanye ko umwana w'umukobwa wiga ishuri ryisumbuye aba afite amahirwe menshi yo kutandura vih mu buzima bwe bwose arakomeza ati intambwe ya mbere ni ukwagura amashuri yisumbuye mu mijyi hirya no hino muri malawi aya masezerano azateza imbere ubukungu bwa malawi ku buryo bugaragara kandi malawi izabera urugero afurika yose n'isi ko kwigisha abakobwa bigira ingaruka nziza ku buzima rusange bw'abaturage
iryo ryari ijambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya leta zunze ubumwe za amerika ni naho duheraheje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka ndabashimiye nongera nshimira n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma nongera ndabifuriza umunsi mwiza imana ibahezagire
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.